radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi nabonye bucya mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ndabasuhuje mwese ikaze kuri radiyo yanyu tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki mbashimiye ko mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ibiganiro n'amakuru yacu tubihere mu rwanda aho ubushinjacyaha bw'igihugu bwaraye busoje ibikorwa bwari bumazemo iminsi itatu yo gusabira abaregwa bose ibihano mu rubanza rwa rusesabagina n'abo baregwa hamwe mu bihano byasabwe harimo n'igifungo cya burundu uwasabiwe imyaka mike yasabiwe kuzafungwa imyaka cumi n'itanu inkuru turaza mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda asumuta kabuye kuri wa gatanu urubyiruko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka twasubukuye urubanza rwitiriwe paul rusesabagina na bagenzi be makumyabiri baregwa ibyaha birimo iterabwoba ryakorewe ku butaka bw'u rwanda bigakorwa n'umutwe wa efereni ushamikiye ku mpuzamashyaka ya mrcd iyobowe na paul rusesabagina iburanisha ryo kuri wa gatanu risojwe abaregwa bose uko ari makumyabiri n'umwe basabiwe ibihano n'ubushinjacyaha abasirikare babiri bari bafite ipeti rya generali Freddy Nsanzubukire Felicien alias Irakiza Freddy na Munyaneza Anastasi alias General Major Rukundo Job kuramba bombi bashinjwa ibyaha bibiri harimo icyo kwinjira mu mutwe wundi w'ingabo zitemewe no kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba nubwo abo basirikare baburanye basaba ko badakwiye gukurikiranwa n'ubutabera bashingiwe ku masezerano ya rusaka yo mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda yavugaga ko abarwanyi b'imitwe y'iterabwoba iri mu burasirazuba bwa kongo bashobora kudakurikiranwa n'inkiko zo mu bihugu bakomokamo igihe baramuka bemeye gushyira intwaro hasi basabaga ko aho gufungwa barekurwa bakajya mu ngando bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko byagendekeye bagenzi babo batashye imbere ubushinjacyaha bwavuze ko uko kwiregura kwabo nta shingiro gufite kuko amasezerano ya rusaka atigeze avuga ko abakoze ibindi byaha batazabikurikiranwaho bwavuze ko kuba nsanze ubukire ndetse na mugenzi we munyaneza kuba bataratashye ku bushake bwabo bigaragaza ko nta mugambi wo kubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano bityo bombi basabirwa igifungo cy'imyaka makumyabiri igifungo cy'imyaka makumyabiri kandi cyasabiwe ndagijimana jean chrétien umuhungu wa wilson irategeka wayoboraga umutwe wa cnld uyu ndagijimana we aregwa ibyaha bibiri ibyo kujya mu mutwe w'ingabo utemewe ndetse no kujya mu mutwe w'iterabwoba ubwo yireguraga yemeye ibyaha aregwa gusa asobanura ko yabishyizwemo ku gahato k'umubyeyi we generali wilson irategeka ubushinjacyaha busanga iyi mpamvu itamubereye impamvu nyoroshyacyaha kuko ibyo ndagije imana jean chrétien yasobanuye atigeze abigaragariza ibimenyetso umugore umwe rukumbi uregwa muri iyi dosiye mukanduti yangerina aregwa icyaha kimwe cyo gushishikariza abana b'abakobwa kwinjira mu mutwe wa mrcd frn nawe akaba yasabiye gufungwa imyaka makumyabiri uyu mugore wahoze ari umugenzuzi w'amashuri mu karere ka nyarugenge yari yarahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko gacaca rwa rugenge rumukatira igifungo cya burundu mu bari gukora makumyabiri n'umwe basabiye ibihano n'ubushinjacyaha biri hagati y'igifungwa cya burundu igihano gito cyabaye ni icyo gufunga imyaka cumi n'itanu mu bahawe ibihano biruta ibindi harimo rusesabagina paul ufatwa nk'uyobora iri tsinda ry'abaregwa na colonel mark nizeyimana nibo bonyine basabiye igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose urubanza ruzasubukurwa mu cyumweru gitaha abaregwa n'abunganizi babo bavuga ku bihano basabiwe iki cyiciro nigisozwa hazaba hasigaye umwanya w'urukiko rwo kuzasoma imyanzuro y'urubanza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali afurika y'epfo yarayirukanye abadiporomate b'abanyamahanga cumi na barindwi barimo n'abarundi mugenzi wacu diane rinahazwe bivuganyeho n'umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'uburundi sonia niyubahwe ayo makuru tuba twarayaronse mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'ubunani makungu no gufashanya mu iterambere ariko ntitwoshoka twemeza ko amakuru ariyo canke atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'ubunani makungu iyo muvuze ngo ayo makuru mwarayaronse ariko nimwoshoka mwemeza mwayaronse biciye mu yahe nzira mu nzira ya diplomasi mu nzira yahe ni amakuru ariko aravugwa ahantu hose baramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwa n'igihugu kindi ni igihugu kiba cyigenga ntidushobora kuyisubirako turubahiriza ubwigenge bw'igihugu cano ku isi suveranete sa notre pays turayubahiriza donc inkuru twarayironse ariko bataragira amatohoza turabanza tukayakira bwa mbere na mbere iyo ngingo hanyuma tukayishyira mu ngiro hanyuma izokurikira bizoba iby'amatohoza mugabo ntitwavuga kuri mirongo inani tuzi twarayimenye kandi twarayakiriye mwayimenye bivuye muri afurika y'epfo mu buryo ibyo kumenyeshwa ayo makuru nyine bicamwo mu bisanzwe igihugu n'ikindi birashitse uko bivugana biraba byose ni ukuvuga ko afurika y'epfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo yego cyane amakuru twarayaronse navuga nti uretse ko bari kubana nayo mvuga no ku maradiyo atandukanye no mu bushikiranganji biciye mu buryo byategerwa gufata nyene ngo buryo novuga nti officiel niko nobwita amakuru twarashaka kumenyesha hanyuma aba abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'icyo nshaka muvuga ko bari baratohoza no kuvuga ko mutarabyemeza neza ko baba barabikoze cyangwa batabikoze ariko afurika y'epfo yarabibamenyesheje ariko abo afurika y'epfo yabamenyesheje ko izo basubiza bangana gute bwa madamusoni ushike ubu nta gitigiri cy'umwihariko twavuga atabo barundi birukanye turaronka nicyo kimwe tuvuga tuti uwo turangira gatoya bakaduha umwanya ushobora kugira amatohoza by'ukuri maze twaronka n'igitigiri yacu ni ukuvuga ko afurika y'epfo yababwiye muri rusange ko hariho abarundi bakora muri ambasade y'uburundi hariya igiye kubarungikira ariko ntiyigere ivuga igitigiri cyabo yego cyane amakuru twayaronse muri rusange hamwe n'abandi bose nk'uko n'abandi babimenyeshejwe hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambasade bashobora kuzoshika mu gihugu Burundi ryari hariho abamaze gutahuka ariko ku butaka bw'uburundi hari abaratahuka bataratahuka bitegekanijwe ko bo batahuka ryari uko biri kose iyo birukanye umuntu aho igihugu cyo birukana ku ngingo yacu bigenga baramuha umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura ayo matohoza muvuga ariko arakorwa akorwa hagamijwe kugira iki nimba bazoba bamaze kubirukana ku ruhande rw'igihugu cy'uburundi aho twamaze kwakira iyo ngingo yafashwe n'igihugu cya afurika y'epfo birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri cyaha abarundi bagirijwe nimba ari cyo hanyuma kugira ngo ababigenzura bafate ingingo izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba byavuye mu matohoza bigashobora gufatwa biraba aho byagirijwe cyangwa ugasanga bifashwe ku zindi ngo bivanye n'ikiba cyavuye mu matohoza icyo kibazo n'ubwa mbere mukimenye ni ikibazo gisa nk'icyatangaje abatari bake ariko ku ruhande rw'uburundi n'ubwa mbere byaba bishitse yego cyane ku byo nzi byewe ngira ngo bingana n'imyaka mfise gushika ubu nta kibazo cyinshi narigige numva kibaye hagati y'ibihugu mugabo icyo bamenyesha twumviriza ni uko mu gihe biba byarashize by'ukuri hamwe n'amatohoza byoshika akagirwa tugasanga by'ukuri abo bakora umuserukizi w'uburundi barakoze icyo cyaha agira amenyeshe abatwumviriza yuko uko biri kose si intama yuriye inzu ni abantu nk'abandi nabo baba bakora umuserukizi baguma n'abenegihugu nk'abandi bashobora gushika bagakosha n'abantu kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'uburundi muri afurika y'epfo murumva ko mubizi ariko ibyaha ibisata bakoramo afurika y'epfo ntiyigeze babwira nubwo mwavuze ko batababariye bangahe bazobarungikira ntiyigeze inavuga ati bakora mu gisata cyo gutwara abantu kuri aeroport bakora mu gisata cyo gutanga amaviza bakora mu gisata bakora mu gisata icana oya nta bisata turamenya bakoramo ariko utuma kugira amatohoza uko biri kose amakuru akwiye ngo yaronka madame sonia niyubahwe muvugire ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane arakoze sonia niyubahwe umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'uburundi yavuganaga na mugenzi wacu diane nininahazwe andi makuru dukesha ikinyamakuru sunday independent cyo muri afurika y'epfo avuga ko abadiplomate barenga magana abiri b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bashobora kwirukanwa kubera icyo kibazo mu bindi bihugu bya afurika bivugwamo harimo u rwanda gineya malawi na lesotho mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi nyuma y'umwaka ushize perezida evariste ndayishimiye abaye umukuru w'igihugu ishyaka rye sndd fdd rirashima ibyo leta ye imaze kugeraho ariko abatavuga rumwe nayo nk'ishyaka senel bavuga ko bakumirwa ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda umugambi uri ku butegetsi cndfdd uha amanota menshi evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu awukomokamwo mu kiringo cy'umwaka umwe amaze ari kuri iyo ntebe ibiro bijejwe kumenyesha amakuru muri cndfdd vyabwiye ijwi rya amerika ko umukuru w'igihugu yashitse afata ingingo zikomeye zo guteza imbere igihugu aha vyashimangiye cane cane ku kugwanya igiturire n'abanyonoraamatungo ya leta aho hagarujwe amafaranga arenga imiliyaridi mirongo ine y'amarundi yanyururizwa mu matagisi n'amakori mu makomine abahora bayatoza nabo bakabogozwa mu gihugu cose iyindi ngingo ishimagizwa niyo kurekura abanyororo barenga ibihumbi bitanu harimo abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu kugurura no gukura ibihano ku maradiyo atatu yari yugawe harimo bonesha fm ikorera i bujumbura na bbc y'abongereza guha akaryo impunzi zirenga ibihumbi mirongo itanu guhunguka bavuye mu rwanda muri tanzania no muri kongo ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu mugambo SNDD-FDD vyemeza ko umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kubugura Burundi ku civugo ca leta mvyeyi leta nkozi naho biruko umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora yashikanye perezida ndayishimiye ku butegetsi wowe siko ubibona mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru agaton rwasa atwara uwo mugambwe utari muri leta ariko uri mu nama nshingamateka avuga ko leta yashize imbere gukumira abandi muri uyu mwaka wose uheze kiretse ko umuntu yonegura njye ntabyo mbona noshima mu by'ukuri niwashaka no ku ruhande rwa politike tugiye kuraba iburabuzwa rya politike turacabandanya turibona hirya no hino mugabo ni umwaka urangiye niwashaka tugiye kuraba uko abarundi babayeho ku gihugu cyifashe nta ntambwe nubwo ngo yaratewe haba mu by'imibano abantu urabona yuko hariho ikumira umenga abafata ko ari abarundi nawe umugambi wiwe gusa urabya abaha amabanga yo kurongora iki cyane kiriya nimba kumbure mu byo yumvira yibaza ati ntibo kumbure botwara neza gusumba abandi ubuzima bw'abarundi bukisununura gusumba mbona umenga ahubwo cyabaye igihushane yamara umugambi IPD zigama ibanga ishami ryegamiye ubutegetsi ntuhuza na senere Abdul Karim urongoye nabo mu kiganiro yatanze arashima ko Uburundi bwaronse ingabire yandayishimiye nk'umukuru w'igihugu Abdul Karim arafise ico yisabira iyo ngabire turavye uko leta n'umukuru w'igihugu bariko barakora umugambwe w'ipeteze nka turifuza yuko bobandanya bashira inguvu ku bisata bibiri igisata kijanye no kugwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo y'igihugu kuko nk'uko mwese mubizi umukuru w'igihugu yama nawe nyine abivuga yuko yifuza yuko abarundi bose boronka icyo bafungura kandi bakaronka n'amafaranga batunga mu mufuko twarabonye abantu bagiye bakugwa mu mabanga kubera ko inyifato yabo ibangamiye ubutunzi ubutunzi bw'igihugu twoshima rero yuko iyo ngendo ikwira hose ntibihagarare kuri bajya twabonye gusa cyangwa twumvise icya kabiri turifuza yuko boshira inguvu mu ngendo yo gutwara neza abarongoye abandi bakumva yuko bahari ku neza y'ababitura bose ku ruhande rw'amashirahamwe yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amubwira ko umwaka wiwe wa mbere w'ubutegetsi waranzwe n'ihonyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu mu rwandiko rwayo rigiteka ikebura perezida ndayishimiye ko yohagarika ubwicanyi kuko ryaharuye abantu barenga amajana atanu na mirongo itanu bangana n'ica kane c'abaharurwa ko bishwe mu myaka itanu ya nyuma y'uwo yakoreye mu ngata anshin niko yagize atwara rigiteka kuri mikoro y'ijwi ry'amerika aho muri aya majana atanu mirongo itanu na bane amajana abiri na mirongo itanu batowe ibiziga nuvuga byicwa bagata mu mazi mu mashamba mu mabarabara mu makanivo ibyo byose bigatera umutima ahagaze n'igiteka tukagira tuti rero ahagarariye ubutungane ahagarariye umutekano mu gihugu abakora amabi ko yiyamiriza mu majambo bahanwe nabyo ndetse mbere byogarukana icyizere n'abahunze bagahunguka hama n'abasanzwe bafasha uburundi bakawufasha koko bimwe biboneka kuko bafatira ku kugene agateka kazina muntu n'intwari ibereye biri mu gihugu icyo bikoze ayo mashyirahamwe arashima imvugo nziza y'umukuru w'igihugu akamusaba ko imvugo yojana n'ingiro psekla bene nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika raporo y'impuguke za loni kuri repubulika demokarasi ya kongo iravuga ko intambara n'imvururu ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'icyo gihugu bikomeje kwibasira abasivile izo mpuguke ariko ziratunga agato k'igisirikare cya kongo frdc ku kwishora mu bikorwa by'ubusahuzi ubushabitsi butemewe bw'amabuye y'agaciro no kwica abaturage zikekaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro mugenzi wacu tenisocle mutijima yasomye ibikubiye muri iyo raporo ni raporo ndende yibanda hanini ku ntara eshatu kivu ya ruguru kivu y'epfo na ituri zigaragazwa ko zabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo n'iva mu bihugu by'amahanga iravuga ku bikorwa byabaye kuva mu kwa gatatu k'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri kugeza mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka nko mu ntara ya kivu ya ruguru na ituri iyi raporo iragaragaza ko hakorera cyane imitwe yitwaje intwaro ya adf ndcr kodeko fpic na cmc ikavuga ko ahanini ubushobozi iyo mitwe bukura mu birombe by'amabuye y'agaciro bibarizwa mu duce igenzura ndetse no mu bucuruzi bw'imbaho n'ibihingwa ngengabukungu nka kakao ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko izi mpuguke za loni ziravuga ko mu gihe zamaze zikora imirimo yazo zagiye zibona amakuru y'ihohoterwa ryo mu rwego rwo hejuru imitwe yitwaje intwari ikorera abaturage b'abasivili kuva mu karere ka beni ho mu ntara ya kivu ya ruguru kugera mu majyepfo y'intara ya ituri mu karere ka irumu iyi raporo igatunga agatoki umuyobozi w'inyeshyamba za adf bwana sekabaruku kuba nyirabayazana w'ibyo bikorwa birimo ubwicanyi ubusahuzi gusambanya abagore ku gahato no kwinjiza abana mu mitwe y'inyeshyamba mu gihe ibitero bya ADF ku basivili byakomeje hirya no hino mu karere ka Beni no mu majyepfo ya Ituri izi mpuguke ziragaragaza ko agace ka Rwenzori katibasirwaga n'ibitero bya ADF mu bihe byahise kuva mu kwa gatandatu k'umwaka ushize kibasiwe mu buryo budasanzwe ku bakoze raporo aho hamaze kugabwa ibitero by'izo nyeshyamba nibura mirongo itanu bimaze guhitana abagera kuri magana abiri na mirongo itanu no gukura mu byabo ababarirwa mu bihumbi izo mpuguke ziravuga ko nubwo ibikorwa by'ingabo za leta ya Congo FARDC n'ingabo z'umutwe wa Loni MONUSCO byashegeshe cyane izo nyeshyamba za ADF muri ako karere izo zongeye kwisuganya zinjiza abarwanyi bashya zubaka uburyo zibonamo ubufasha ari nako zigaba ibitero bikomeye bitunguranye by'ibisasu bya mine mu kugerageza guhangana n'ibitero by'ingabo za leta leta n'iza MONUSCO impuguke zivuga ko amakuru zavanye muri bamwe mu barwanyi bitandukanyije na ADF ndetse n'abaturage izo nyeshyamba zari zarashimuse agaragaza ko izi nyeshyamba zibona intwaro binyuze mu kugaba ibitero no gusahura ibigo bito n'ibirindiro by'ingabo za leta cyo kimwe no kuzigura mu buryo bwa magendu mu bihugu byo hanze ya Kongo aho zimwe zambutswa ziciye muri Uganda hari n'ingeri iyi raporo itanga nk'imirwano yashyamiranyije inyeshyamba za kodeko n'iza fpis muri teritwari ya irumu na jugu ho muri turi zirwanira kwigarurira ibirombe bya zahabu mu bitero gihanganamo n'imitwe yitwaje intwaro ariko iri tsinda ry'impuguke rivuga ko ryagiye ribona ibihamya by'uko igisirikare cya leta ya congo frdc cyagiye gikorera ibikorwa by'urugomo abaturage b'abasivili aho ngo ni nk'aho izo ngabo zishoye mu bikorwa by'ubwicanyi no gufata ku ngufu abaturage bo mu bwoko bw'abarendu n'ababira bo muri teritwari za irumu na jugu ho muri turi abo muri ayo moko yombi ngo zabakekagaho gukorana n'inyeshyamba za kodeko ndetse n'iza fpic iri tsinda kandi rivuga ko ryanabonye ibihamya by'uko abasirikare ba leta bagaragara cyane mu bucuruzi bwa zahabu muri izo teritwari zombi ndetse no mu yamambasa aho amakoperative y'abacukuzi akorana n'ibigo by'abashoramari b'abashinwa ibyo ni bibera mu ntara ya kivu ya ruguru ndetse na ituri mu ntara ya kivu y'epfo ho iyo raporo ivuga iki ku mitwe y'inyeshyamba ziharwanira tenisitokara iyi raporo ivuga ko nubwo umutwe wa mayimayi ya kutumba uyobowe na william amuri ya kutumba wagiye ucika intege ariko kiri mu igaragara cyane muri iyo ntara aho ufite n'ibirindiro mu ntara za tanganyika na maniyema uwo nawo ukaba ukura mikoro mu nkungu uterwa n'abaturage bo mu bwoko bw'ababembe b'imbere no hanze ya Kongo mu bucuruzi bw'imbaho mu birombe bya zahabu no mu misoro yo mu burobyi ku kibazo cy'intambara zo mu misozi miremire ya Mwenga Fizi na Uvira izi mpuguke zivuga ko zashoboye kuganira n'abatangabuhamya hafi ijana abo bari mu byiciro binyuranye harimo abahoze ari abarwanyi mu mitwe ya twirwaneho na gumino y'abanyamurenge ndetse n'abo mu mitwe ya mayimayi y'ababembe harimo kandi abaturage b'abasivili bagizweho ingaruka n'izo ntambara abategetsi bo mu nzego z'ibanze imiryango itari iya leta igisirikare n'igipolisi cya leta n'abandi iri tsinda rivuga ko abo barigaragarije ko icyo kibazo cyafashe intera kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda aho hakaba haragiye haba ibitero birimo n'ibigamije kwihorera hagati y'imitwe yitwaje intwaro yegamiye ku moko atandukanye atuye muri utwo turere ku bakoze raporo ibyo byahitanye ubuzima bw'abaturage b'abasivili abandi basambanywa ku ngufu isenywa ry'imihana myinshi ubusahuzi bw'inka uba bavanywe mu byabo batari bake bakaba barahungiye ahitaruye aho bari batuye cyane cyane mu bice bya minembwe mikenge ndetse na bijombo izo ntambara iri tsinda riragaragaza ko ziterwa inkunga n'abo mu moko ashyamiranye baba abari imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo ni ukuvuga abanyamurenge ku ruhande rwa gumino na twirwaneho ndetse n'ababembe abanyintu abafuriru n'abavira ku ruhande rwa mayimayi iyo raporo y'impuguke za loni ishinja impande zihanganye ibikorwa bya kinyamaswa birimo kwica mu buryo buteye ubwoba abaturage b'abasivili kubasambanya ku gahato no kwinjiza abana mu gisirikare ikavuga ko hakomeje kumvikana kandi imvugo zihembera ubwicanyi n'urwango hagati y'amoko ashyamiranye aha muri kivu y'epfo kandi iyi raporo iragaruka ku bikorwa by'imitwe y'inyeshyamba z'abarundi ya redi tabara na fnr umutwe wa redi tabara iyi raporo ivuga ko ufite abarwanyi babarirwa muri magana atatu bose b'abarundi baba bakorera mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa uvira uwo ngo ufatanya mu bikorwa bya gisirikare n'umutwe wa mayimayi runga ni mu gihe umutwe wa FNL uyobowe na Loise Nzabampema wahoze ukorera mu bice bya Uvira ndetse na Mwenga kubera ibitero by'ingabo za Kongo waje guhungira mu mashyamba ya Nabombe na Nyaburanda izi mpuguke zirasoza raporo yazo zisaba leta ya Kongo ndetse n'umuryango w'abibumbye kongera ingufu mu bikorwa bigamije kurinda abaturage b'abasivili no guhangana n'iyi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo zirasaba by'umwihariko leta ya Kongo kugira icyo ikoze mu kwamagana no gukumira imvugo zihembera ivangura n'inzangano mu batuye mu misozi miremire y'intara ya Kivu y'Epfo ibyo bigakorwa bo zigaragayeho bakurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko izi mpuguke zirasaba kandi leta ya Kongo gukora amaperereza ku bantu ku giti cyabo barimo abasirikare n'abapolisi bayo ku ruhare rwabo mu guhonyora uburenganzira bwa muntu urakoze temistokle mutijima kuri raporo y'impuguke za loni kuri repubulika ya demokarasi ya kongo raporo iheruka gushyirwa ahagaragara ikaba ivuga ko intambara n'imvururu ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'icyo gihugu bikomeje kwibasira abasivile mu gihe hasigaye iminsi ibarirwa ku ntoki kugira ngo hizihizwe umunsi mukuru w'impunzi ni ku itariki ya makumyabiri z'uku kwezi kwa gatandatu zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo zivuga ko mu myaka itandatu zihamaze zateje imbere umurimo wo gutwara abagenzi mu nkambi ya rusenda honyine hari za moto zirenga mirongo inani inkuru y'umunyamaguru amakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo
emmanuel ntirambeba n'umwe mu mpunzi z'abarundi zifite moto ikora umurimo wo gutwara abagenzi rusenda uvira na baraka avuga yuko kuva bagera muri iyi nkambi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bateje imbere urwego rwo kwiyunguruza binyuze kuri za moto baguze hano iwacu mu rusenda kwiyunguruza muri bibiri na cumi na gatanu byaba bigoye cyane aho twashika ngaha kuko umuntu yari ajya kuyabara akabura moto ukabona moto ivuye ibaraka irengana ariko by'ukuri ngaha iwacu nta moto yari ihari cyangwa se wabona akamoto kakagushikana isanza wagera isanza ukabura moto ishobora kuba yokunguruza uyu munsi by'ukuri ntushobora kubura moto kuko bonyine nibo bakwinginga bakakubwira ati tugende kuko biboneka ko ibyunguruza abantu cyane cyane nk'imoto nizo dukoresha cyane ziboneka ngaho iwacu ubu mu kambi ugereranyije ubona hari nk'amamoto angana gutya by'ukuri ugerageje kuraba mu rurinda mu rusenda mu gatunguru ntabwo hoba habuze nk'imoto nka mirongo umunani z'impunzi ziba zariyungunganijemo kugira zironke ngaho aha muri iyi nkambi ahari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu usanga hari ziba zijya gukora imirimo y'ubuhinzi ubucuruzi ndetse n'uburobyi kugira ngo zibone amafaranga yo kugura za moto alphonse bigirimana yaguze moto avanye mu buhinzi bw'itomate n'intoryi amafaranga yo kugura moto no kwideburiya urazi ko hari usanga abakora ubuzi butandukanye usanga ari abarimyi hari usanga ari ubuzi busanzwe kuko ubuzi ari bwinshi usanga umuntu ariko araraba ukuntu aho kwiyunganganya kugira arabe kuyogora ako kuma k'akamoto kamufasha imwe muyigura ngahe moto moto imwe ari shasha ni mille cinq ni mille trois cents dollars mugabo ari okaziyo hari igihe uyironka kuri cinq cents dollars usibye kuba izi mpunzi zitunze amamoto ku bwinshi zitangaza yuko zatumye n'abakongomani bo mu rusenda nabo batinyuka batangira kugura za moto nubwo amamoto yiyongereye mu rusenda bamwe mu bagenzi bakora ingendo bakoresheje za moto rusenda ubwira bavuga yuko bahangayikishijwe n'imihanda mibi banyuramo ndayishimiye pascal ni impunzi ikunze gukora ingendo ikoresheje moto kuva ngaha mu rusenda ugiye ubwira mufata imoto imoto muyifata muri abantu babiri mukagenda mugashika ahantu ha mbere mugafata ubwato mwafata ubwato mukariha amahera kuri ba nyiri ubwato mukagenda mukururuka mujyana n'umumotari n'imoto mu bwato bumwe mugashika mugafata imoto kandi mukagenda urundi rugendo rutoyi mugasubira gufata ubwato bugira kabiri naho muriha amahera na nyiri moto hamwe n'imoto aho usanga mu bwato bumwe harimo imoto zitatu n'abantu barenga mirongo itatu ugasanga ni ibintu biteye ubwoba hamwe mugize isanganya yaratana icoza kubarokora ubusanzwe umuntu ufite moto muri iyi nkambi ikora umurimo wo gutwara abantu n'ibintu ku munsi umumotari yishyura amafaranga ibihumbi cumi na bine y'amakongomani kuri nyiri moto usibye urwego rwo kwiyunguruza impunzi zo mu rusenda zateje imbere zateje imbere n'urwego rw'uburobyi ndetse n'ubuhinzi berasingabo ku bwaragirwa rya amerika mu rusenda wo mu ntara y'epfo mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi ni kinyarwanda dusubire mu burundi mu ntara ya cibitoke mu makomine ya buganda na rugombo havugwa ikibazo cy'ibura ry'amazi mu baturage ndetse no mu bigo by'amashuri n'amavuriro aho bashobora kumara ukwezi batarabona amazi aboneka kure kandi akagurwa ahenze ni inkuru ya desire hatungimana muri komine buganda na rugombo mu ntara ya cibitoke abanyagihugu baho bavuga ko bashobora kumara ukwezi atanyima rikorotse mu ibombo abafise amagare nibo bavyungukiramwo bagomba banyuragiranwa bahetse amabido atandatu canke arenga baja kurondera amazi yo kudandaza babwiye radiyo ijwi rya amerika ko ibido imwe bayigurisha hagati y'amafaranga y'amarundi majana ane na majana atanu abanyagihugu bo muri izo komine si benshi bashobora kuronka amafaranga yo kwama bariko baragura ayo mazi n'iyo bishitse bagura yo kunywa gusa ayandi bakavoma mu nzuzi za kaburanwa na nyamagana amazi bemeza ko ari mabi bamenyesha ko ubwo bukene bw'amazi batabona uko bagiye kubugira na riryici ryashitse basaba barongoye gutorera umuti ico kibazo baducira amazi amazi yabaye ndansi dusigaye tubyuka saa cyenda y'ijoro guhiga amazi ubu nta mazi ahari mu cibitoki iwacu urazinduka mu gitondo ukavoma nyamagana tomboye ukaronka n'akabido kamwe ko kunywa canke agasenke udafise ubwo bushobozi nabwo urumva uca wumva ingene bigenda musantera komine buganda hakizimana pamfil amenyesha ko ico kibazo akizi neza ariko asaba barongoye kwihangana kuko komine arongoye yonyene itovyishoboza asaba ababishoboye gufata mu mugongo iyo komine abanyagihugu babo bakava muri ivyo bibazo twaragerageje kugenda mu bibanza no mu makomine yandi turashika nko muri mugina muri mugina twarabonye ko hariho amazi menshi ariko turaraba uburyo bwo kuyashikana ngaha muri komine buganda nuko uri komine buganda ntabyo ushobora naho hera imyaka ibiri cyangwa itatu atakindi gikorwa turiko turakora twegeranya uburyo gusa kugira ngo tuzoshikana amazi muri komine buganda nivyo kubunda vyogorana hariho n'amasoko amwe amwe asaba kunagurwa aho bita muri kabungubungu ni muri mubwi ku mutumba wa muzenga ko hari amasoko ashika kuri atanu ariko muri yo hakora kapitaje imwe ubwo bukene rero ntiburangwa mu banyagihugu gusa kuko no muri lise ya cibitoke ikibazo c'amazi kirahari abanyeshuri bagomba bazunguruka mu gisagara n'utubido tw'amalitiro atanu baraba n'aho boronka n'amakeya uwo ni umwe muri abo banyeshuri ahamenyesha ko ubwo bukene buzotuma haduka indwara zifatiye ku isuku rike n'umwimbu mwishuri ukagabanuka kuko bata umwanya munini bahiga amazi mu gisata kijejwe amazi regidezo muri iyo ntara umwe mu bakozi b'iryo shirahamwe atashimiye kuvugira kuri mikoro zacu amenyesha ko ubwo bukene bw'amazi ahanini buva ku bintu bikuru bikuru bibiri ibisagara biguma vyaguka abashaka amazi bakaba benshi bene ibigega vy'amazi vyononekaye mu gihe c'imvura ubu biriko birasanurwa amenyesha ko bisaba uburyo bwinshi n'umwanya uhagije agatera kama abajejwe intwaro ko n'igihe ayo mazi yosubira kuboneka bokwigisha abo barongoye kuyabungabunga desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika nyuma y'amakuru y'akazi kari n'ikiganiro iwanyu mu ntara reka mbifurize kugubwa neza thomas kamirindi mu kanya gato arabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki ntimujye kure amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranijwe na fatuma karara arimasi ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nshimiye rero abagize uruhare muri ibi biganiro ndabashimiye namwe mwese abo twari kumwe mukomeze kandi kugira ibihe byiza